Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloyise Bigirimana.
urakoze diane tuya- tura- turashimikira cyane kuyavuga ku ntambara muri ukraine n'uburusiya ukraine yaremeye gukorana ibiganiro n'uburusiya ku mupaka wa biyelorusiya ukraine yemeye ibiganiro mu gihe perezida w'uburusiya vladimir putin yasabye abasirikare bakoresha ibigwanisho ruhonyanganda vya nikeleyere kugaba bakitegurira ico yise urugamba perezida vladimir putin yabwiye umushikiranganji wiwe ajejwe kwivuna abansi mu burusiya ko ibihugu biri mu ishirahamwe utane vyasohoye amatangazo yise ay'agasomborotso vyongera bifatira uburusiya ibihano bikarishe perezida wa ukraine volodimir zelenski yaremeye ko aza kurungika intumwa ziwe ku mupaka wa biyelorusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro vy'amahoro n'uburusiya avuga ko ataco aza gusaba kugira ivyo biganiro bibe hagati aho ambasaderi wa ukraine muri amerika oksana markarova yarashimangiye ko ukraine yifuza kuganira n'uburusiya ariko ivyo kwishikana kwa perezida bitarimwo mu gihe ibiganiro bisa n'ibigira bitangure n'imishamirano kandi ikabandanya amakungu nayo abandanya gufata ibihano ishyirahamwe rya buraya ryatangaje ejo ibihano bishasha ku burusiya kubwo gutera ikirere uburaya bwafashe ingingo yo kugara ikirere cabwo ku ndege z'uburusiya bwongera buhagarika ibimenyeshamakuru vy'uburusiya mu bihugu bigize uwo muryango perezida wa komisiyo y'ubumwe bwa buraya ursula von der leyen niwe yatangaje izi ngingo yavuze kandi ko uburaya bwafashe n'intambwe zo guha ibigwanisho ukraine no guhanisha biyelorusiya somambike n'uburusiya ibihano kuko ngo yafashije kugira iyo ntambara yorohere uburusiya indege zose z'uburusiya zirimwo n'iz'abatunzi mu bategetsi b'uburusiya ntizicemerewe kuguruka mu kirere ca buraya abanyamerika nabo bari mu burusiya baragabishwa aho basabwa kuva muri ico gihugu badatevye bakoresheje ngo indege z'urudandaza ibi vyasabwe n'ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi w'imana kubera indege zirushiriza guhagarika kuja mu burusiya mu gihe ibihugu vya buraya biriko birugara ibirere vyavyo ku ndege z'uburusiya ubwo bushikiranganji busaba abanyamerika gutangura kwiyungunganya ntibizere gutaha bafashijwe na leta ya amerika bwarashize kandi ryogabisha ku rugero rwa kane n'urugero rwihaniza kugendera igihugu kanaka impunzi nazo zirabandanya kugira ingaruka mbi ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko intambara uburusiya bwatanguje muri ikirere ishobora gutuma abanyagihugu ba ikirere bagera ku miliyoni zine bahunga igihugu cyabo onu yemeza ko bizoba bibaye ibitigiri biri hejuru cyane umugabane wa buraya utigeze ubona haraheze imyaka mirongo irindwi kugera ino saha ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko abanyagihugu ba Ukraine bamaze guhungira mu buraya mu bihugu bibanyi vya buraya vyabo bagera ku bihumbi amajana atatu na mirongo itandatu n'umunani
Washington ijwi rya Amerika tuve ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya dutandukire ku mugabane wa Afrika intumwa zishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'iza CEDEAO zarashitse muri Guinea Conakry ejo ku munsi w'Imana kuganira n'abategetsi b'abasirikare bigaruriye ubutegetsi mu mwaka uheze ibi vyavuzwe n'abategetsi bo hejuru muri ico gihugu igisirikare ca Guinea Conakry carakuye ku butegetsi perezida yatowe Alpha Conde mu kwezi kw'icenda bibiri na mirongo ibiri na rimwe haciye amezi abanyagihugu bidogera leta yiwe iyi kudeta yatumye amakungu ava hasi arayiyamiriza Colonel Mamadi Dumbuya arongoye abasirikare bari ku butegetsi yaremeye ko azogarukana demokarasi ariko gushika ubu yaranse gutanga ikirangamisi c'amatora ejo ku munsi w'Imana perezida wa komisiyo ya CEDEAO Jean-Claude Cassi Bru hamwe na Mahamat Saleh Al Nadif intumwa idasanzwe ya ONU muri Afrika y'uburengero na Sahel niho bashika ku mugwa mukuru wa Guinea Conakry mu biganiro n'ako kagwi k'abasirikare uru rugendo rukurikiye ivyavuzwe n'ibihugu cumi na bitanu vya CEDEAO ko ayo matora akwiye gutunganywa mu mezi atandatu atarenga
washington ijwi ry'amerika
mu gisata c'amagara y'abantu tukiri ku mugabane wa afurika muri covid cumi n'icenda malawi yararonkejwe yararonkejwe incancu hafi ibihumbi amajana atatu za covid cumi n'icenda zahinguwe na astrazeneca ni mu mugambi w'isi wo gukwiragiza ku isi urwo rucanco ku rugero rungana iyi niyo mpano ya mbere y'uwo mugambi iki gihugu kironse uyu mwaka inyuma y'aho iherewe n'izo iherewe n'izo yari ifise mu kwezi kwa cumi na kabiri iyi mpano y'ubuyapani igize kabiri ku miliyoni hafi eh, ku ncancu hafi miliyoni zibiri za covid cumi n'icenda za astrazeneca ubuyapani bwateka- bwategekanijwe bwategekanije kurungika muri malawi abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri malawi bavuga ko iyi mpano y'incanshu za covid cumi n'icenda ibaye iya mbere ubuyapani buhawe buhaye igihugu co mu karere ka afurika iri munsi ya sahara malawi yatangaje mu kwezi guheze ko yihaye intumbero yo kuzoba yaracandaze mirongo itanu kw'ijana by'abanyagihugu bayo gushika mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijuru rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo irindwi na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika abanyamahanga bari basanzwe baba muri ukraine babandanya guhungira mu bihugu bitandukanye mu gihe intambara uburusiya bwatanguje muri ukraine igeze ku munsi wayo wa gatanu kugeza ubu kuva mu duce tu- buri wese abamo turifasha tugakoresha uburyo bw'imodoka then bakagana ku mupaka wa ukraine na poland hari aho zigera bikaba ngombwa yuko muvamo mukagenda nk'urugendo rw'ibirometero na makumyabiri n'amaguru ni nk'amasaha nk'abiri n'iminota mirongo itatu uyu ni fred mupenzi atwara ishyirahamwe ry'abanyarwanda muri ukraine fred akaba yahora yiga mu gisagara ca livive ubu ari i varsovi ku murwa mukuru wa pologne aho yahungiye ino nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze nari ndabice ku masonga mu kanya nk'itangura intambara uburusiya bwatanguje muri ukraine igeze ku munsi wayo wa gatanu abavukagihugu ba ukraine n'abanyamahanga baba muri ico gihugu babandanya guhunga abanyarwanda bagwiriyemwo abanyeshure bari basanzwe biga mu bisagara bitandukanye vya ukraine bari mu bamaze guhungira mu gihugu ca pologne aho bemerewe kuba igihe c'iminsi itarenze cumi n'itanu mugenzi wacu edi rwema yavuganye na fred mupenzi atwara ishirahamwe ry'abanyarwanda baba muri ukraine yamaze kugera i varsovi ku murwa mukuru wa pologne mupenzi yari umunyeshure mu gisagara ca livive nahageze mvuye muri ukraine mu mujyi bita lviv ni nk'umujyi wa kabiri eh, wa- wa ukraine umujyi waba uri mu mijyi muri iyi minsi yaba yibasiwe n'ingabo z'uburusiya kuva uburusiya bugabye ibitero ku gihugu cya ukraine oya niwo mujyi kugeza ubu utekanye abantu bose bari kuganamo ntabwo uri mu gace kari muri turiya duce bari kurwaniramo gerageza utubwire mbere y'uko mufata icyemezo cyo gufata inzira mukajya mu gihugu cya polonye aho kugeza ubu ngubu mwahungiye ah, ibintu byari byifashe gute ese abanyarwanda mubana mu gihugu cya ukraine bangana bate Ah, kugira ngo dufate icyemezo cyo gusohoka ukraine ni uko mu ijoro ryo kuwa gatatu ahagana mu gitondo nibwo barashe ntabwo twigeze tubigira ibintu bikomeye kuko bari basanzwe n'ubundi barwana uturuka kera murabizi ahubwo bafataga agace kamwe karimo inganda wegereza ariko nibwo perezida ubwe yatangaje ko igihugu kigiye kurwana bitakiri mu bintu by'ibiganiro umunsi ukurikiyeho nibwo batangiye kurasa no mu makuru bicamo bavuga yuko n'abaturage ubwabo bemewe gutunga imbunda bakajya ku- kurwana icyo gihe nibwo twafashe umwanzuro wo kuba dushaka inzira twacamo kugira ngo tutazahura n'ibibazo abanyarwanda muri rusange batuye muri icyo gihugu bangana bate ndagereranya ubu ngubu navuga nka mirongo irindwi na bane ariko tujya kugera mu ijana kubera ko harimo abasubiye mu rwanda mbere y'uko intambara itangira hari abanyarwanda bashobora kuba bari muri turiya duce twibasiwe n'imirwano cyane cyane twegereye igihugu cy'uburusiya aha ndavuga nk'uduce twa kharkiv za kiev n'ahandi bari bariyo ariko ubu ntabwo bakiriyo bose bamaze kugera mu mujyi wa Lviv baratekanye turi kugerageza gushaka ukuntu bavayo nabo ndakeka ejo cyangwa se umusiba ejo bazabashijeyo hanyuma gerageza utubwire uburyo murimo kugera muri icyo gihugu cya polonye ese bikorwa nande hari uruhare leta y'u rwanda ibifitemo kugira ngo ah, ibe yabakura muri icyo gihugu cya ukraine kugira ngo mugere muri polonye kugeza ubu kuva ah, mu duce tu- buri wese abamo turifasha tugakoresha uburyo bw'imodoka Ah, ubu ngubu ibiciro biba biri no hejuru ugasanga bamwe bafite ikibazo cy'amafaranga ariko bakayihuriza hamwe bagateranya kugeza ubwo babonye bishyura umutakisimeni then bakagana ku mupaka wa Ukraine na Poland ariko no kubera ko ubwinshi bw'abantu n'ubwinshi bw'imodoka hari aho zigera bikaba ngombwa yuko muvamo mukagenda nk'urugendo rw'ibirometero na makumyabiri n'amaguru ni nk'amasaha nk'abiri n'iminota mirongo itatu so iyo ugeze hariya habamo gutegereza kubera abantu benshi ariko icyiza abanyamahanga babashyira ku ruhande n'abenegihugu cya Ukraine bakajya ku ruhande kuko nibo benshi twambuka neza urebye nta kibazo hanyuma leta y'u rwanda nayo iri kudufasha kubera yuko hari abakozi babo babiri bohereje ku mupaka wa poland urasohoka bagahita bagufasha kugera waso ukagera nta tike utanze ari ubuntu bakanatwitaho urebye tumeze neza kugeza ubu kandi nizera yuko n'abari inyuma nabo barakomeza kubitaho kubera yuko turi gukomeza kuvugana kugira ngo twebwe twabashe gutambuka tubabwire uburyo babigenzamo na ambasade idu- ibidufashamo nk'umuntu wabaye muri icyo gihugu cya Ukraine ibyo ari byo byose urakimenyereye umenyeranye n'abaturage b'icyo gihugu Ah, uburusiya bumaze gutangaza ko bugiye kugaba ibyo bitero abaturage baho mwavuganye babyakiriye gute ese kuba kugeza kuri uyu munota uburusiya butaragera ku ntego yo kuba bwafashe umujyi nka Kiev bwigaruriye igihugu ah, bivuze iki mbere babanje no kuvuga yuko ingabo bazisubije inyuma ari uko ari ukubeshya nyuma baza gutangira kurasa nyuma barasana n'abanya Ukraine ariko barabiduhisha nyuma rero ubwo perezida yavugaga ngo bishyire hamwe bamanike amadarapo eh, ndabyibuka twese n'abanyamahanga twese baduhaye amadarapo tujya mu muhanda badufata amafoto n'ibiki kugira ngo bagaragaze ko bashyize hamwe ntabwo bafite nyuma nibwo haje kubaho iyindi mpinduka ubwo perezida nyine yavugaga ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba reka barwane hanyuma kugeza ubu Russia yo ntabwo irabasha gufata kifi kubera yuko ah, ukraine yishyize hamwe bari kurwana kandi bakora uko bashoboye kugira ngo uduce tumwe na tumwe batadufata nubwo usanga harimo utwo bafashe ariko ibyo byose bakabikora hari intego bafite kubera ko murabizi yuko hari indi ntambara yigeze kubaho muri za bibiri na cumi na kane ari itewe n'uwo muperezida wari uriho so rero niyo makosa bashaka gukosora muri make ni nko kubasengera kugira ngo ibyifuzo byabo bizakunde abanyayikireni benshi barimo guhunga barasa nk'abagaragaza ko ari uguhunga by'igihe gito kuri bo bafite icyizere cy'uko leta yabo izanesha abarusiya bagasubira kubaho nk'uko bari basanzwe babaho mwebwe namwe nk'abanyamahanga mwabaga muri icyo gihugu ah, icyo cyizere mu gisange n'abanyayikireni muribaza ko muzasubira mu buzima bwanyu busanzwe ryari Ah, kuri twebwe nta cyizere dufite cyo kuvuga ngo twasubirayo vuba gusa igihe kizabaho iyo ntambara irangire icyo cyizere cyo kirahari kuko kugeza ubu bari kuvuga ko bashaka ibiganiro badashaka gukomeza kurwana kuko kuri kote zombi hari abasirikare bari gupfa mwibaza ko aho ngaho mu gihugu cya polonye muzahamara igihe kingana iki cyangwa se hari gahunda yo kubacyura mugasubira mu rwanda ntacyo twibazamo cyo kuvuga ngo twamara igihe kingana gute kuko muri pasiporo zacu bashyizeho iminsi cumi n'itanu ubwo ni iyo minsi cumi n'itanu nyine bivuze ko nyuma y'iminsi cumi n'itanu ubwo leta y'u rwanda iri muri gahunda yo kuba yabacyura mu gihugu Eh, bari kubidufashamo kuko abayobozi turi kumwe nabo umunsi ku wundi Freddy Mupenzi uyobora umuryango w'abanyarwanda batuye mu gihugu cya Ukraine nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika natwe turabashimiye cyane ubwitange mwagije no kutuganiriza kugira ngo mumenye ko duhagaze amakuru hajanye na dosiye y'intambara y'uburusiya muri ukraine muyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com mushobora kandi namwe kugira ico muyavuzeko mukurungika ubutumwa bwanyu mubicishije ku nkuru zitandukanye za ukraine na- n'uburusiya ziri ku rubuga rwacu rwa facebook voa radio yacu ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u rwanda n'ayandi makungu dr vincent biruta yaraye yongewe iyindi manda y'imyaka itanu ku buyobozi bw'umugambwe pst uharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abanyagihugu mu rwanda biruta akigenwa yatangaje ko uwo mugambwe wiwe ugiye gutangura kwitegurira amatora ya perezida azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane uwo mugambwe wahakanye ibivugwa ko utigenga wanka ariko gutomora ikibazo co kumenya niba muri ayo matora uzoshigikira fpr nk'uko wabikoze muri kahise uvuga ko hakiri kare reka ibindi tubibaze mugenzi wacu asumta akaboye amatora ya peside yahuje abahagarariye iryo shyaka bahagarariye abandi kuva ku rwego rw'umurenge kugeza ku rwego rw'igihugu basabaga magana abiri mu biyamamarije ku myanya inyuranye yo kuyobora ishyaka rya peside hafi imyanya yose yariho umukandida umwe ku buryo yatorwaga hafi ijana ku ijana dr vincent biruta niwe wiyamamarije kuyobora ishyaka rya peside wenyine atorwa kuyobora iryo shyaka ku majwi magana abiri na cumi n'arindwi habonekamo imfabusa ebyiri dr vincent biruta yavuze bimwe mu byo agiye gushyiramo imbaraga muri manda yabo y'imyaka itanu nanone muri iyi manda dutangiye hari ibikorwa biri ku rwego rw'igihugu bikomeye kandi bireba ishyaka umwaka utaha dufite amatora y'abadepite dufite amatora y'abasenateri hari amatora ya perezida wa repubulika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ibyo byose ni ibikorwa bya politiki bikomeye tugomba kwitabira nk'ishyaka tukabigiramo uruhare eh, twamamaza tu- igihe cyose habaye amatora ya- y'umukuru w'igihugu iri shyaka perezida riba rifite umukandida Eh, nta na rimwe amatora yari yaba tudafite umukandida yaba aturuka mu ishyaka cyangwa se yaba aturuka mu rindi shyaka ariko aba iyo twamwemeye kumushyigikira aba yabaye umukandida wacu umwaka wa bibiri na gatatu ubwo u rwanda rwatoraga perezida nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ishyaka rya peside ryashyigikiye umukandida wa fpr inkotanyi ryongera kandi kumushyigikira mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi itangazamakuru rikaba ryabajije perezida wa peside niba no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ishyaka ayoboye rizongera gushyigikira umukandida wa fpr inkotanyi biruta asubiza muri aya magambo igihe ntikiragera haracyari imyaka ibiri hagati harimo amatora y'abadepite harimo amatora y'abasenateri andi n'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane igihe ntabwo kiragera gushyigikira umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi hari benshi mu bakurikirana hafi politiki y'u rwanda babibona nk'aho iri shyaka ritagira ubwigenge bwuzuye umuyobozi wa sena yamuremye augustin umwe mu bari mu ba mbere batangije ishyaka rya psd yagaragaje ko iryo shyaka ryabo ryigenga psd kuva yatangira navuze yuko kongere zose narazibonye ntabwo yigeze ihungabana psd ni ishyaka ry'igihugu psd ifite ibitekerezo ifite impuguke ifite abakozi ifite abaturage benshi bayiri inyuma kandi psd ikorana n'indi mitwe ya politike irashimwa hose n'abayituka ni nka ba bandi batuka inka bavuga ngo ifite igicebe kinini bazakomeze badutuke icyo gicebe abavuga rero ngo PSD iri mu kwaha kw'abandi kubera ko yumvikana n'abandi bose abo baribeshya kandi ntacyo bazadutwara muri iki gihe kandi ishyaka rya psd ni rimwe mu mashyaka afite umubare w'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu ariko abanyamuryango bo hasi ba psd bakaba babwira ijwi rya amerika ko bifuza ko no mu myanya yindi yose y'ubuyobozi no mu nzego zo hasi abayoboke ba psd bakwiye kuba bayirimo ku bwinshi ishyaka ryanjye ryo numva ryakongeraho nk'uko risanzwe riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage numva twagumya kugira abarwanashyaka benshi baduhagararira hejuru mu nteko ziko- mu- mu nteko zishinzwe aba- abadepite twumva bakwiyongera ikikibura ni uko turacyiyubaka ariko ibyo ari byo byose uko twatangiye ntabwo ariko turi eh, hari aho turi kugera rwose nibyo twumva twaharanira kandi nibyo turimo tu- duharanira kugira ngo natwe tugire abarwanashyaka benshi bari mu nzego za leta bafite inshingano mu nzego za leta mu bikorwa iri shyaka rishyize imbere muri iyi myaka itanu harimo gushyiraho ikigo cy'ubucuruzi kizajya gifasha ishyaka gutera imbere iki kigo abayobozi bavuze ko kizahabwa ubuyobozi bwihariye ndetse n'ubugenzuzi ishyaka rya psd riri mu mashyaka makuru yavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe ubwo politiki y'amashyaka menshi yatangiraga mu rwanda iri shyaka ryatangiranye abarwanashyaka bakomeye ryaje gukorwa mu nkokora muri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo jenoside yakorewe abatutsi yahitanaga bamwe mu barwanashyaka baryo bamwe bazira ibitekerezo byabo abandi bazira ko ari abatutsi ishyaka rya psd kandi ryatanze umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ariwe ntawukuriye ryayo jean damascene izindi nshuro iri shyaka ryagendaga rishyigikira umukandida wa fpr inkotanyi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda yagezeho mu gisata ca siporo ubu naho umunyeritreya natinayel tesvani niwe yaraye atsinze ihiganwa ry'amakinga ryitiriwe tour du rwanda ryaheze ejo kwa mungu mugenzi wacu jean claude munyandinda yadukurikiraniye uko umunsi wa nyuma wa tour du rwanda wagenze
iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbwe kuri Canal Olympia ku irebero kuri iki cyumweru ubwo umukinnyi Nathaniel Tesfazion ukomoka muri icyo gihugu akaba akinira ikipe ya Androni Giocattoli yo mu Butaliyani yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ni nyuma y'agace ka munani ari nako ka nyuma k'iri siganwa mpuzamahanga ngarukamwaka kareshyaga n'ibirometero mirongo irindwi na bitanu na metero magana atatu aho abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali uwabaye uwa mbere muri aka gace ni umunyarwanda Moise Mugisha ukinira ikipe ya Protacho muri Afurika y'Epfo waciye agahigo ko kuba ari umunyarwanda ubimburiye abandi gutsinda etape y'iri siganwa kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe yakoresheje amasaha abiri iminota umunani n'amasegonda cumi n'atandatu yari ari kumwe n'abakinnyi babiri b'abafaransa bo mu ikipe ya direct energy aribo alexandre geniez na sandi dujardin bamuretse agatambuka ngo asoze ari uwa mbere kugira ngo nawe asogongere ku buryohe bwo gutsinda etape ya kabiri n'igice kimwe natinael tesfazion nyuma yo gukoresha amasaha makumyabiri n'atatu iminota makumyabiri n'itanu n'amasegonda mirongo itatu n'ane mu rugendo rwose hamwe rureshya n'ibirometero magana cyenda mirongo ine na bibiri yahise yambikwa ikamba ry'uyu mwaka yegukanye iri siganwa ryari rikinwe ku nshuro ya kane kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda icyo gihe uwaryegukanye n'umunyaritreya merawi kudus wakiniraga ikipe ya asitani yo muri kazakistani muri bibiri na makumyabiri turu du rwanda yatwawe na natanayeli tesfazion ari nawe kandi wegukanye uyu mwaka icyo gihe yakinaga mu ikipe y'igihugu cye cya eritreya umwaka ushize uwahize abandi ni umunya espanye christian rodriguez ukinira direct energie yo mu bufaransa usibye kuba yegukanye turu du rwanda natanayeli Tesfazion yahembwe kandi nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ndetse akaba ari nawe mukinnyi w'imena mu bakinnyi b'abanyafurika baserutse Moise Mugisha wa Protach yabonye igihembo cyo kwegukana agace ka munani hiyongeraho n'ishimwe ry'uko ari we mukinnyi w'inkwakuzi mu kuzamuka imisozi igihembo cy'umukinnyi mwiza mu banyarwanda ni Eric Manizabayo wa Benediction mu karere ka Rubavu wacyegukanye uwarushije abandi kuvuduka ni Sandi Dujardin umufaransa wo mu ikipe ya Direct Energy umukinnyi wahatanye kurusha abandi bose ni umunya-Israeli Omer Goldstein naho ikipe y'indashyikirwa yabaye Bike Aid yo mu Budage minisitiri wa siporo mu rwanda mimoza munyangaju avuga ko iri siganwa turu ry'u rwanda ryagenze neza ni byiza byo kwishimira kiragiye neza hariho gahunda yo gutegura no kurebera hamwe cyane cyane ko turi mu cyorezo ababa baragize ikibazo cy'uburwayi kubitaho no kubakurikirana ariko bikaba birangiye neza muri rusange abagomba gutaha bazataha neza abarwayeho gato bakire ubungubu ubu navuga ko tubyishimiye ko byibuze tunarangije neza tunatwaye na etape igikorwa cyo gusoza iri siganwa mpuzamahanga turu y'u rwanda ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri cyatangijwe n'umukuru w'u rwanda paul kagame yari claude munyandinda i kigali jean claude munyandinda warakoze kutubera ijisho mu mahiganwa ya tour du rwanda kuva atangura gushika ahere mu burundi imirwi ya remesha n'urunani imaze kuronka intsinzi zine mu nkino zo kurondera imigwi itandatu ya basketball y'ibujumbura izoja mu nkino z'uburundi bwose niyo mirwi yonyene rero imaze kuronka uburenganzira bwo kuzitabira iryo higanwa umupira w'amaguru naho ku munsi wa mirongo ibiri na gatatu w'ihiganwa ry'uburundi umurwi wa bumamuru inyuma yo gutsindwa na musonga ati murwi wa top junior urawusugereje izi nkuru zose tuzibaze mugenzi wacu desire hatungimana muri iryo higanwa rya basketball ryo kurondera imigwi izokina ihiganwa ry'uburundi bwose mu rukino rwari rwitezwe cyane remesha yatsinze new star ku manota mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo itandatu n'atandatu umugwi wa remesha ukaba waciye ukwiza intsinzi zine mu nkino zitanu bamaze gukina umumenyereza wa remesha eme bitagoye akaba yamenyesheje ko urwo rukino rutari rworoshe intsinzi yiwe akaba yikesha abakinnyi biwe bashira mu ngiro ivyo baba bigishijwe urukino rwari rukomeye cyane kuko nyusar ubonye ni ekipe ifise abakinyi bashasha b'abakongomani bakuye hanze kandi bafise ingufu twatanguye neza ama mugabo barashobora kudushikira tugenda muri mita tubarusha amanota ane gusa mugabo kuva urukino rutanguye gushika ruhere ntibigeze batuja imbere naho tutabasiga menshi bisigura yuko twari tubigenza neza vyadukundiye imaci yari igoye mugabo twashoboye gutsinda nico gikuru kerne nayo yari imaze iminsi idatsinda kuno w'imana yatsinze rezipo ku manota mirongo itandatu kuri mirongo ine n'icenda umumenyereza w'uwo mugwi ati bamwitege kerne icyo novuga ni uko mushishikara mukayitega kuko nibaza yuko icya mbere na mbere twatanguye nabi ariko nibaza yuko turi ko turahoransa sezon yacu iyi kompetisiyo turi ko turayihoransa kandi nizera yuko iyi nsinzi iza kudufasha kugira ngo mu mutwe n'abakinnyi bagume babona yuko bishoboka kandi baze babishikeko umugwi wa muzinga w'igisirikare nawo inyuma yo gutsindwa na mutanga united ku manota mirongo irindwi n'abiri kuri mirongo itandatu na rimwe waciye ugomba mu kibanza cya nyuma vy'imfatakibanza muri mutanga united bamenyesha ko icizere kigihari nta gihe kinini maze muri mutanga united ariko icyo ndiko ndahindura kiriho kandi kiraduhaye victoire uno munsi nifuza yuko n'amamaci akurikira dushobora kuyakina kandi twiteguye neza kurusha uko n'umunsi twakinya maci ni intambwe tugize uno munsi turacasigaje trois match ajuwe na zone turiteze yuko dushobora gukuramo victoire uwundi mugwi umerewe nabi ni dinamo uwo mugwi wigeze kuba ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi uri mu bihe bibi cyane kuri uno w'imana uwo mugwi warongeye uratsindwa na jimukana ku manota mirongo umunani n'abiri kuri mirongo itandatu n'abiri kugeza ubu umugwi wa remesha uri mu kibanza cya mbere n'amanota icenda ukaba ukurikirwa n'umugwi w'urunani ufite amanota umunani n'urukino rumwe rw'ikirarane mu mupira w'amaguru naho mu nkino zo ku ndwi igira mirongo ibiri na gatatu y'ihiganwa ry'uburundi bwose vitaro yanganije na mesaje ngozi ubusa ku bundi umumenyereza w'uwo mugwi wa mesaje watwaye igikombe umwaka uheze akaba amenyesha yuko uno mwaka ibyo gutwara igikombe byamaze kubacika turagerageza gukina kandi tukaronka n'amawukaziyo ariko urabona yuko gutsinda ari ikintu kigorana cyane mu mpira n'ivyo birashika twebwe urabona nk'ubu aho tugeze shampiyona novuga yuko dusa nk'uko tumaze kwitakaza ikintu gikuru tuzokwikosantara tugwane turabe yuko dushobora gushika muri big four no kurwanira igikombe cy'umukuru w'igihugu mu zindi nkino zabaye musongati yatsinze bumamuru ibisindo bibiri ku busa rekoroko batsinda olympic star ibisindo bibiri kuri kimwe ni navyo kandi flambo du centre yatsinze burundi sport dynamique aigle noir yatsinze bujumbura city ibitsindo bitatu kuri bibiri nayo top junior itsinda rukinzo igitsindo kimwe ku busa kugeza uno munsi umugwi wa bumamuru uri mu kibanza ca mbere ukaba usumvya top junior iriko irawusugereza amanota atatu desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangira amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo ibiganiro vyateguwe vyongera birashikirizwa na joe diane ninahazwe dushimire diodone cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha
nasikiliza sauti ya amerika tusikilize sauti ya Amerika, taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe, vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo, vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi